Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kubaramutsa inshuti mwese muduteze amatwi kuri ino saha kuri uno musi wa kane muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru yo kuri ino saha twagomba twiyamirize cyane eh, ingendo twumvise y'ukunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'u Burundi twibaza ko ari ingendo mbi uyu ni maître janvier bigirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe yigenga force avuga ko biriko birashikirizwa mu nama ihuza amashyirahamwe yigenga mu karere ka afurika y'ubuseruko ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye turabashikiriza kandi inkuru yerekeye umugwi w'abanyarwanda batatu n'umurundi umwe bagiriwe icaha co kwinjiza urumogi mu gihugu c'uburundi inkuru yerekeye yegere yegere muri kaminuza y'uburundi n'izindi mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yabaciriye icyo gihano bamaze kwagirirwa n'icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'uburundi kandi bagize umugwi wabite- wabiteguye mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana turi kumwe muri aka kanya fidel uriko urakurikirana iyi nkuru utubwira muri make uko uru rubanza rwagenze muradutunga mu buhinga bw'ivyuma biratugoye gato ariko reka tubashikire izindi nkuru yerekeye ah, um, yerekeye abanyeshure bo muri kaminuza y'uburundi bahagaritse ivyigwa kuva kuri uyu wa kane iyo yegeregere bayigize kugira basabe irekurwa rya bagenzi babo babiri bafunzwe iryo fungwa ryabaye inyuma y'aho abanyeshuri baserukira abandi barenga ku ijana na mirongo indwi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo nshasha ishinga agafashanyo bita bourse eh, k'ingwati izorihwa eh, izorihwa ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wuriyikaneza Ku mugwa mukuru Bujumbura mu bigo bitatu vya kaminuza y'u Burundi muri Rohero ku Mutanga hamwe no mu Kamenge aho twaciye twasanze hari abanyeshuri bake rwose abo twahuye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo vyari bisanzwe biri ku ntonde abandi nabo twabonye bari abanyeshuri baje guhembwa agafashanyo kabo mu bigo vya campus Mutanga bamwe mu bigisha twabonanye bari batonze bizigiye gutanga ubumenyi ariko basanze ati abanyeshuri bahari abanyeshuri bahagaritse ivyigwa bitavye akamo k'ababaserukira abo bita abaderege ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu basavye abanyeshuri bose ko bohagarika ivyigwa kugira ngo biyamirize ifungwa rya bagenzi babo batandatu bari bahagaritswe n'inzego z'umutekano mw'ijoro bane muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo babiri mu bagifunzwe harimwo icegera c'umukuru w'urwego rw'abanyeshuri baserukira abandi umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abanyeshuri bafungiwe mu iperereza ry'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko bagirizwa gutera akajagari mu bigo vya kaminuza imbere y'iri fatwa abanyeshuri bashika ijana na mirongo irindwi baserukira abandi bari bandikiye ikete perezida nkurunziza bamusaba gufuta ingingo nshasha itunganya agafashanyo bourse mu gifaransa nk'ingwate izorihwa aho kubandanya gatangwa ku buntu nk'uko vyahora abanyeshuri bari babwiye umukuru w'igihugu ko kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa kane kuza batazosubira mu ishure iyi ngingo idafuswe basigura ko itoteza abana baturuka mu miryango ikenye umushikiranganji w'indero janvier ndirahisha yamaze kumenyesha ko iyi ngingo ari ntasubirwamwo eroge wikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloge buri kaneza ahandi naho aba fnr cumi na babiri bayoboka agatogwasa ba, eh, barerengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya gitega kuri uno musi wa kane eh, inyuma y'umutaga bose bafashwe mu ndwi iheze muri komine nyarusange mu ntara ya gitega hagati mu gihugu bagirizwa urupfu rw'umuntu yishwe ku mutumba wa gasenyi komine nyarusange mu ndwi iheze turi kumwe na mugenzi wacu fidel d'antoine ducire ku mayango ko urwo rubanza narwo nyene rwagenze fidel utubwira muri make ibyavuye mu rubanza rw'uno munsi
gushika ubu turiko turavugana urubanza ruracabandanya bariko barabumviriza n'abashinjwa n'abashingwamanza babo ariko ikigaragara nuko abo bose baburana bavuga yuko boba bariko barazira imvo za politike kuko benshi bafashwe ntibaba no kuri uwo mutumba icagiye no kubatangaza urwo rubanza bakaba barufashe nk'itonga bisigura ko uba wafashwe cyangwa ugafatanwa igikoresho cakoze icaha mu gihe atanumwe yafatanye ikiganisho cyangwa afatigwe aho habereye ico caha bakavuga rero ko ari amarementanya abakorerwa kubera ko base kuja mu bwambwe uri ku butegetsi nk'uko bavyemera bakaba bavuga yuko bo bayoboka agato rwasa Mm. bari bafise none ababaserukira muri uru rubanza bose cumi na babiri ababunganira abashingwamanza batatu babunganira hamwe abo eh, babarose uno munsi ejo bari babarengukije abo ba FNL bose ariko baranka kuburana bagasaba yuko boronka ababafasha kuburana abashingwamanza rero bakaba baciye babaroswa uno munsi urubanza rukaba rwagiye gutangura mu isaha icenda z'umuhingamo n'ubu rero ruriko rurabandanya aho turiko turavugana bariko bumviriza ah, amasura abiri yazanywe n'umushikirizamanda avuga yuko eh, boba barababonye mu manama yo gutegura ubwo bwicanyi bw'umuhisi bukobero yakobo eh, umutama yishwe ku mutumba wa gasenyi muri komine ya nyarusange hari mu ijoro eh, rishira uwa gatatu mu ndwi iheze Mm. uwo twibutsa muri make uko uwo muhisi yoba yarishwe uko bagirizwa ko boba barakoze i- ico caha neza na neza
uwo muhisi yapfuye atewe grenade muhiriwe abo rero benshi bavuga ngo kubera iki mutagiye gutabara umuntu yapfuye ariko bavuga ko hari mu mvura nyinshi cyane eh, mu gihe iyo grenade yaturika benshi batashoboye kumenya ivyo ari byo uwo mutama rero kubera yahora yibana mu nzu vyagiye kumenyekana yuko yari agandaguwe ah, bukeye ku munsi wa gatatu Mm. abo mu mugambwe fenere ku ku rwego rw'akarere ku rwako rw'intara bobo hari ico babivuze ko hari ico barashikiriza ku bijanye n'ukuntu urwo rubanza ruriko ruragenda muri aka kanya
Ah, gushika ubu ntaco barashikiriza ariko uwurongoye umugambwe muri mu ntara ya gitega urongoye abayoboke ba gwasa eh, namubonye yari yaje kumviriza ingene urubanza ariko ruragenda ngira ngo ko rwabaye ikibirira aho bahava barusoma eh, bamaze kurusoma ngira ngo turaza kumwegera agira ico atubarira Mm, urakoze cane fidel d'antoine ukurikiranira hafi urwo rubanza udushikirize uko bigiza kugenda mu kanya kari imbere urakoze cane
murakoze namwe
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko tuba twabwiye mu kanya gaheze abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yabaciriye icyo cyaha bamaze kwagirirwa icyaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi kandi ko bagize umugwi wabiteguye ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze umurundi odasi nduwimana n'abanyarwanda batatu aribo jean claude sibomana barikana frodoire na tefano hasangira ufite nibo barengutse imbere y'intahe muri sentare nkuru y'igihugu ya muyinga uko ari bane bafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bafatirwa muri komine ya giteranyi mu ntara ya muyinga bafise imifuko igera ku icenda yuzuye urumogi mu ntara y'icese yo kuri ubu wa kane abo bagabo bashengejwe n'umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya muyinga uwo nawe yabashengeje ku caha co gucuruza ibiyayuramutwe ashikiriza imburano ziwe umushikiriza amanza yavuze ko bafashwe bariko binjiza urumogi barukuye mu gihugu ca Tanzania izo mburano z'umushikirizamanza zibandanye zivuga ko ubwo rumogi rwabanje kunyegezwa mu rufunzo imbere yo kurizwa ubwato gushika ku butaka bw'u Burundi ruciye mu mazi y'uruzi akagera umushikirizamanza yavuze ko uwitwa gihanga ariwe azana ubwo rumogi mu burundi akarurungikira uwitwa kiboregwa wo mu gihugu c'u rwanda gihanga aba muri komine ya giteranyi ubutungane bukaba butarashobora kumuronka kiboregwa nawe aturuka mu ntara y'uburasirazuba mu gihugu c'u rwanda sentare yaciye isaba abashengejwe kwiregura ku caha bagirizwa bashose bemera icaha umwe mu baturuka mu rwanda yemanze avuga ko umukoresha wabo ahindagura abakozi uko amezi abiri atashe sentare yasabye umushikirizamanza gusozera imburano ziwe yisunze ingingo y'amajana ane na mirongo icenda na kabiri y'igitabo mpanavyaha ca kabiri umushikirizamanza yasabiye igihano umwe wese muri abo bagabo co gufungwa imyaka mirongo ibiri no gutanga ihadabu y'amafaranga angana imiliyoni zibiri z'amarundi mu kubasabira ico gihano umushikirizamanza yisunze ingaruka mbi zitegwa n'ibiyayuramutwe nk'urumogi yafatiye ku mutekano no ku magara y'abantu ihadabu nayo yayibasabiye yisunze ko bagize umugwi witunganije ugakorera mu bucuruzi bw'ibiyayuramutwe mu bihugu bibiri yaciye asaba kandi sentare ko yotomora mu gocika ico urwo rumogi rwokozwa agasigura ko aho rubitswe rumerera nabi abahakorera n'ababitura sentare yaciye isaba kandi abashengejwe gusozera imburano zabo umwe muri bo yasavye ikigongwe abasigaye baca basaba sentare ko ariyo yoraba ingingo yofata ubwo rubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha zine gushika nk'igihe cy'isaha zine n'igice rwaciye ruja mu mwiherero inyuma y'iminota nka mirongo itatu hacarasomwa urwacitse abashengejwe uko ari bane bagiriwe n'icaha co kwinjiza urumogi mu gihugu c'u Burundi kandi bari mu mugwi wabiteguye baciye bahanishwa umunyororo w'imyaka cumi n'itanu n'ihadabu y'amafaranga angana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe wese sentare yashinze ko urwo rumogi rupima ibiro ijana na mirongo itandatu n'umunani n'igice ruzoturigwa ivyo bikorwa bikazokurikiranwa n'umushikirizamanza imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze kuri iyo nkuru handi naho urunani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu burundi force ruvuga ko mu myaka ibiri iheze abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi batotejwe bikomeye urunani rumenyesha ko bamwe bishe abandi baranyuruzwa amashyirahamwe amwe amwe arafutwa mu gihe abandi batotejwe bagahunga igihugu mu nama iri kwihuza amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko urwo runani force rwashize ahabona kuri uyu wa kane urwandiko rusaba ko icyo kibazo coba icy'akarere kose ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru yarusha urunani ruhuza amashami yigenga mu burundi forumu pour renforcement de la société civile forske ruvuga ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akazi k'abaharanira agati na muntu katoroshe na gato urwo runani ruvuga ko gukora akazi nk'ako byasa no kwiyahura mu kiringo cy'imyaka ibiri iheze mu nama ihuza amashami yigenga mu karere ka afurika y'ubuseruko metre janvier bigirimana yaserukiye urwo runani yabwiye bagenzi we ko hari bamwe bishwe bazira ko baharanira agateka kazina muntu nagomba kumenyesha ko agateka k'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi kifashe nabi cyane kuko murazi abarongoye amashyirahamwe atari make barahunze bamwe baratswe n'ukwicwa amashyirahamwe yacu yarahagaritswe amakonte y'ayo mashyirahamwe arafatwa hariho bamwe mu bagize amashyirahamwe banyurujwe nuvuga nko muri rigiteka murazi yuko hariho kandi wari asanzwe muri oricom yitwa charlotte yishwe murazi yuko mutamambona imparongo ya porodehashi abo mu muryango iwe batotejwe ku rugero rwo hejuru gushikaho bamwicira umwana bakamwicira n'umukwe wiwe abatari bake b'umuryango wiwe bakaba uno munsi baraturaturwa bagahunga ubwo runani foruswe rwashize ahabona urwandiko ruhamagarira amashami yose yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko guhagurukira ikibazo cy'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi kugira ngo gitorerwe umuti twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere k'ubuseruko bwa afurika eh, yuko ari ngombwa ko tugira urunani no munsi kugira ngo ibyo bibazo byose biri biraba mu burundi eh, tubihagurukire badufashe tubitorere umuti eh, ku buryo ibyo bibazo byamaze gutandukira n'ibindi bihugu eh, bitazotera ingorane mu bindi bihugu kuko murazi yuko abatari bake bahungiye muri bino bihugu bya kano karere eh, haba muri tanzania uganda u rwanda kongo na, na, na kenya eh, bisigura rero yuko ikibazo n'umunsi kiri mu burundi eh, kitari ki- ki- ikibazo gusa c'abarundi eh, ni ikibazo c'akarere ni ikibazo c'amashyirahamwe yo mu karere urwo runani rwatangaje ko ubu naho hadutse uruhigi rw'indongozi z'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi metre janvier bigirimana ariyamiriza iyo ngendo yita ko ari ubundi buryo bwo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu kandi twagomba twiyamirize cyane eh, iyi ngendo twumvise yo kunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'u Burundi twibaza ko ari ingendo mbi ingendo iza yongereza ibibazo mu bindi byari bihari ari nacyo bituma duteye akamo abategetsi b'u Burundi bahagarike iyo ngendo eh, yo kutoteza ubwo rwaruka nimba hari ibibazo bafise kandi natsinda baramaze kwishyira habona nibabahamagare mu bugwaneza bavugane ibyo kubatoteza gutera ubwoba eh, ntibyigira bizana umuturama Eh, hama kandi ikibazo kijanye n'agafashanyo bahora baronswa twibaza ko ari ikibazo gihambaye cyane kuko uno munsi hari ubukene ntitwumve ingene mu gihe bazi yuko imiryango uno munsi itagishobora kuronka ingene ifungura ari uwo mwanya bafata wo kuvuga ngo turahagaritse agafashanyo twaha abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ni kuvuga yuko eh, umunyeshuri w'umukene uno munsi eh, basa nk'uko bamubwiye bati ntufise uburenganzira bwo kwiga mu kwezi kw'icumi umwaka uheze amashami yigenga atanu harimwo n'ubwo runani forsk yarafoswe na leta y'u Burundi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagirije ayo mashyirahamwe ko agumura abanyagihugu umushikiranganji pascal barandagiye yashikije kandi ko amwe muri ayo mashyirahamwe yinyegezamwo ababiba inyigisho z'urwanko gucanishamwo abanyagihugu no gucafuza igihugu ayo mashami yoyo avuga ko azira ko yiyamirije ukwitoza k'umukuru w'igihugu ahari naho biri uko ayo mashyirahamwe amenyesha ko akibandanya akora n'aho indongozi zayo nka zose zahunze igihugu Pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika turagushimiye Pierre Claver niyo nkuru tuve i Arusha tuje mu Rwanda komisiyo y'igihugu ijejwe amatora imaze iminsi yaratanguye ibikorwa byo kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo komisiyo imaze gutangaza ko itariki ntabanduka y'amatora y'umukuru w'igihugu ari itariki zine z'ukwezi k'umunani ku baba mu rwanda mu kiganiro yahaye mugenzi wacu edi gwema umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko imyiteguro iriko iragenda neza kandi ko vyinshi mu bikenewe ngo amatora agende neza vyabonetse tubatege amatwi igihugu cyacu muri uyu mwaka kirimo kiritegura eh, amatora ya perezida wa repubulika eh, ni amatora ya gatatu tugiye gukora kuva eh, muri mirongo icyenda na kane eh, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Eh, hari ibyo tumaze iminsi dukora twitegura aya matora Eh, twanditse abagomba gutora bari kuri lisiti y'itora ubundi tubikora mu byiciro bitandukanye icyiciro cya mbere cyararangiye dusigaje ikindi cyiciro cya nyuma kizaba mu kwezi kwa gatanu ibyo bikaba bireba abanyarwanda bari mu rwanda ariko n'abari hanze y'u rwanda nk'uko babivuze kuko amatora nk'aya nabo baratora Eh, turi mu bikorwa byo guhugura abanyarwanda kubakangurira amatora binyuze mu nyigisho zisanzwe binyuze mu buryo butandukanye ariko twibanda ku nyigisho izo twita inyigisho z'uburere mboneragihugu zifasha abanyarwanda gusobanukirwa impamvu y'aya matora gusobanukirwa uruhare bagomba kugira gusobanukirwa akamaro k'ijwi batanga mu, mu, mu matora ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu muri rusange ibyo tumaze igihe tubikora Eh, ibyo byo ariko bizakomeza kugeza igihe tuzaba turi ku minsi y'amatora Eh, nk'uko wari ubivuze kuri ariya matariki cumi na kabiri kugeza kuri makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu ndetse no kwiyamamaza bizatangira kuri aya matariki naho wari uvuze itariki cumi n'enye z'ukwa karindwi kugeza itariki ebyiri ku bashobora gushaka kwiyamamaza ku banyarwanda bari muri diaspora cyangwa itariki eshatu ku bazaba biyamamaza ha- hano mu rwanda ariko ubwo birumvikana hagati aho tuzaba twanatangaje kandagira z'abantu bemerewe kwiyamamaza ibyo bizakorwa itariki ndwi y'ukwezi kwa karindwi nibwo abanyarwanda mu by'ukuri bazamenya abakandida nubwo bazamenya abantu bemerewe kwiyamamaza bujuje ibyo amategeko ateganya ubwo harimo no gutegura ibiro by'amatora bizatorerwaho ariko na kiriya cyiciro cya nyuma cyo kwandika abanyarwanda bemerewe gutora kuko buriya y'itora ni igikoresho gikomeye mu bijyanye n'imitegurire n'imiyoborere y'amatora bwana munyaneza nk'uko wari ubivuze aya ni amatora ya gatatu agiye kuba nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ese igishya mubona kizagaragara muri aya matora haba mu bikoresho cyangwa se mu buryo bwo gutora nyirizina hari igihari kuba rero n'amatora agiye kuba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi andi aheruka yarabaye mu bihumbi bibiri na cumi ubwo ni imyaka irindwi ishize burya hari ibintu byinshi biba byahindutse ubwo nkatwe dutegura rero tukayobora amatora ibyo byose tubyitaho ariko ku bijyanye wenda ni ibijyanye n'amatora nyirizina nk'ubu muntu yavuga ko tugendeye no ku batora byonyine abatora abatora abanyarwanda bageze igihe cyo gutora imibare yagiye yiyongera cyane mu bihumbi bibiri n'icumi abatoye bari barenzeho gatoya miliyoni eshanu ubu turi hafi miliyoni eshanu ni hafi n'ibihumbi magana atandatu ibihumbi bibiri n'icumi bari hafi miliyoni eshanu n'ibihumbi ijana ubu turi hafi miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana inani urumva abiyongereye byonyine muri iyi myaka ishize ni miliyoni irenga ibyo bifite icyo bivuze mu bijyanye no gutuma abanyarwanda bagira uruhare mu matora cyane cyane abumbuze ni urubyiruko ni urubyiruko hafi miliyoni irenga igiye gutora bwa mbere za repubulika itarateye mu bihumbi bibiri n'icumi ibyo rero kuri twebwe abayobora amatora hari ikintu kinini bivuze cyane cyane gutegurira abo banyarwanda ayo matora bakayajyamo basobanukiwe impamvu bagiye gutora icya kabiri hari uburyo bwinshi tugenda tuzana nk'ubu twazanye ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere y'amatora nka biriya navugaga byo kwandika abatora kuri lisiti y'itora twatangiye ikoranabuhanga twigeze dukoresha ubushize ubu abanyarwanda bashobora kwiyandikisha kuri lisiti y'itora kwiyimura aho batuye bajya aho bashaka kuzatorera kureba imyirondoro yabo bakoresheje imashini bafite za ordinateri cyangwa kompiyuta cyangwa telefone cyane cyane ibi bizafasha cyane abanyarwanda bari bari hanze y'u rwanda ariko n'abandi bafite uburyo bwo gukora hari rero n'ibindi byinshi turimo dutegura ibijyanye n'uburyo ibizava amajwi biza bizatangazwa kuri telefoni dufite janvier mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi nyamagabe mu gasarenda ikibazo cyane mu rwanda ariko hari nk'abatarigeze babona amakarita y'itora n'umwaka washize hari ukuntu muri kubitunganya nabo bakazabona bakaboneraho bagatora
urakoze cyane janvier bwana munyaneza asubiza ikibazo cya janvier
arakoze zambiye uri nyamagabe hano iwacu ndamushimira yuko anakurikirana iki kiganiro ku bijyanye n'amakarita y'itora nibyo amakarita y'itora arahari hari amakarita y'itora twatanze mu matora y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize ayo makarita y'itora ku bayafite bazi ko agomba gukoreshwa mu matora atatu hari ayo y'inzego z'ibanze yahaye umwaka ushize hari aya perezida wa repubulika tugiye gukora muri uyu mwaka ariko hari n'andi y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite azaba nayo umwaka utaha mu kwezi kwa cyenda iyi karita y'itora y'uko ikoze ku bazifite barabizi ko iyo karita y'itora izakoreshwa muri ayo matora yose rero yari avuze ati ku wayitaye yarayifashe icyo navuga ubu turateganya nk'uko nari mubivuga mu kwezi kwa gatanu igihe tuzaba tuvugurura lisiti y'itora tunayisoza tuzaba tunatanga n'amakarita y'itora ariko icyo gihe tuzaba tuyaha ku bantu bagiye gutora bwa mbere batari babona amakarita y'itora ba bandi navuze ariko ku bari bayasanganywe ku bari bayasanganywe nka janvier yarayitaye cyangwa yaratakaye wenda icyo twabanze no gusaba abantu ni ukuzifata neza izi karita z'itora kuko turazitanga kugira ngo abantu bazifate neza ariko uwaba yaragize impamvu izo arizo zose zituma atazi ikarita y'itora iri bo twababwira ko nta zindi karita z'itora duteganya kubaha muri bya koranabuhanga nayo ndimo mvuga hari ibyo turimo dukora bituma gukoresha ikarita y'itora bitagenda biba ngombwa cyane kuko hari indangamuntu dufite y'abanyarwanda bazizi barazizi uburyo zikozemo uburyo ziteye iyo twayihuje n'ilisiti y'itora yacu ku buryo imyirondoro yose hari uburyo tuyifite kandi tuyimenya ikarita y'itora rero nibyo irakoreshwa ariko muri rya koranabuhanga turimo turagenda tureba uburyo n'ikoreshwa ry'iyo karita y'itora tuzagenda turivaho buhoro buhoro nyuma y'iyo myaka nayavuze iyo karita y'itora izakoreshwamo namubwira rero ko nkawe wari uyifite mu by'ukuri nta yindi tuzamuha ariko azatora kubera ko uburyo ilisiti y'itora ikoze apfa kuba yanditse kuri ilisiti y'itora afite indangamuntu uburyo twabikoze mu bijyanye n'ikoranabuhanga azatora kandi tumumenye ntabwo ari ngombwa no kumuha indi karita y'itora ariko ntabwo nshaka ko n'undi ubyumva hano wari ufite ikarita y'itora yite n'ubundi tuzabisaba ariko waba yarayitaye cyangwa yarayibuze kubera impamvu zitandukanye nta yindi tuzamuha ariko twashyizeho n'uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo uwo muntu azatora reka dufate na ingabire mwiriwe neza murakoze munyamabanga nshingwabikorwa komisiyo y'igihugu y'amatora ikibazo ndabaza ndumva ndakibariza abanyarwanda bose nubwo ari muri rusange nk'ubu ngubu abanyarwanda abenshi natwe turi mu mujyi twimuka buri munsi buri munsi ariko mu minsi mu minsi ishize nabonye kuri telefone mwohereza esemesi ngo buri muntu ashobora guhindura aho aho yatoreye wenda akishyira aho ari ariko kuri telefone iyo bikozwe ntabwo bikunda ese mwaba muteganya iki wenda hari abajijutse babibona bakabikora ariko hari n'abatajijutse hari abatunze telefoni bazitungiye kwitaba gusa ese nk'abantu batari aho batoreye muri iyo myaka yose mumaze kuvuga bakaba byarabaye ngombwa ko bimuka ese abo mwamute bateganyiriza iki niba umuntu yaravuye igikondo akajya gutura i nyarusarama cya kacyiru kugira ngo azagaruke igikondo hariho uwavuga ngo nta taransiporo mfite kugira ngo nsubire gufata ikarita y'itora igikondo reka mbyihorere nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa sinzi icyo mwaba muteganyiriza abantu nk'abo ngabo bimuka buri munsi buri munsi icya mbere muri aya matora ya perezida wa repubulika ni amatora yo ku rwego rw'igihugu wariyandikishije gikondo ukaba wenda warimukiye kacyiru cyangwa ahandi ushobora kugerayo ushobora gusubirayo akaba ariho utorera upfa kuba uri kuri lisiti y'aho hantu ushobora gusubirayo ukava kacyiru ku munsi w'itora ukajya gikondo niba ariho wari wiyandikishije kuko ari amatora ya perezida wa repubulika ni perezida wa repubulika w'igihugu cyose bitandukanye n'amatora wenda y'abayobozi b'inzego z'ibanze twavuyemo ushizeho umuntu aba ahagarariye umurenge runaka mu nama njyanama y'akarere ushobora gusubirayo ariko ibyo utabishoboye kandi n'ibyo natwe twifuza ntabwo ari ngombwa ko ku munsi w'itora abantu bava hano bajya bajya gutorera aho bari biyandikishije hari gahunda navuze yo kongera gusubira muri lisiti y'itora mu midugudu tuzakora mu kwezi kwa gatanu y'itora izaba iri mu midugudu mu kwezi kwa gatanu kose hari abakorerabushake baba bari muri mudugudu uwo muntu wimutse mu kwezi kwa gatanu rwose turamusaba aho azaba ari azegera uwo mukuru w'umudugudu bazaba bicaye aho mu kagari umudugudu bavuge batizewe nahoze ntuye gikondo none ubu ndi hano kacyiru ndashaka ko nandika hano kacyiru ibyo bizakorwa icyo gihe uwo muntu yimurwe ariko niba wenda hari n'uzimuka mu kwezi kwa gatandatu kuko yavuze koko kandi ibyo mu mujyi abantu batari bagira aho batura ku buryo buhoraho barimuka no mu kwezi kwa gatandatu wimutse upfa kubivuga bitarenze itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi kuko nyuma yaho icyo gihe tuzafunga lisiti y'itora kugira ngo tubone uburyo dutangaza lisiti ya nyuma y'abanyarwanda bazatora n'aho bazatorera ubivuze icyo gihe cyangwa ukaba wakoresha ikoranabuhanga nk'uko wabivugaga ushobora kwiyunga haramutse harimo utubazo nk'uko wari ubivuze mu buryo ukoresha wenda telefoni yawe cyangwa ordinateri bikakunanira wakwegera undi muturanyi wenda ukurusha uburyo bikorwamo cyangwa ukwegera abakorerabushake muri buri mudugudu tugiramo abakorerabushake bane ndatekereza ko mushobora kuba mubazi kuko ni abantu baba bari muri uwo mudugudu cyangwa buri na hafi hano ho dukorera kuko aho dukorera naho harazwi hano icyicaro cyacu gikuru nkaho utezi
murakoze cyane amakuru arangiye kuri ino saha